Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti banywanyi mwabonye bucya mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije mwese abo turi kumwe tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki bashimire ko mwahisemo radiyo ijwi ry'Amerika muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo aya makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi umukuru w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye yiteguye kwirukana abayobozi bose bakora ibinyuranye n'intumbero Uburundi bwihaye yo guteza imbere igihugu n'abenegihugu inkuru mugezwaho na Thierrive Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda perezida ndayishimiye yabishikirije mu masengesho asanzwe atunganywa mu mpera za buri kwezi n'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd yabereye i bujumbura ku ngoro y'uwo mugambwe umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe cndd fdd yagabishije abari muri uwo mugambwe bakora nabi abandi bakarera amaboko kuko bazi ko atawubakora ko mu gihugu ko bakwiye kubihagarika na cane cane ko benshi muri abo bamaze kumenyekana uvuze ngo turime tworore uzubona umudandaza yivye ifumbire akaja kuyinyegeza kugira ngo ntibikunde kandi ugasanga harimwo idongozi mu banyegezaga ukaza ubona harosa abarimyi mirongo ine kwijana ngo ifumbire yakenye inyegeje iyumvire ibitungwa biragwaye ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi ngo jya mu mukondora zose ntibagire ico mukora bibanze bipfe mpaka musa azaza ati ubu nyene gira iki gira iki nagira ndababwira ubu ibinebwe vyose bishaka ntivyikangure dutegereza kugira igihugu c'amata n'ubuki hateza kuba abakozi mu Burundi ubuzi ko ari kinebwe ntaza mubona umugumya banga muhamuza muravuga ntibonkorako ko kubera jende umugumya banga amajwi acagenda ayo majwi turayaheze y'ibinebwe ndayishimiye kandi yamenyesheje ko abo bose bafise uruhara mu gusubiza inyuma iterambere rusange ry'igihugu binyegeje mu ndongozi zikomakomeye vuba bazobogozwa mu mabanga yabo yanavuze ko n'abamutega imitego bose kugira ngo ibyo yemereye abenegihugu ntibishigwe mu bikorwa bamaze kumenyekana bityo akizeza abenegihugu ko hari byinshi bigiye guhinduka mu Burundi nuwari afise igitoro agaca kinyegeza hari umunsi twakinyegurira ndagira ndababwira hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igitoro cose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo hacaye manifestation ngo hashake bimwe nka bimwe vya 2015 ho imana ikirambwira ati hari abantu bapanze umugambi mubi n'inama yabereye kwa naka okay nca ndabajamwo bose igitoro cose twacugururiye iyo samedi ahubwo ni igitoro cabonetse aha kandi yamenyesheje ko amakosa menshi ashira mu kaga igihugu c'u Burundi asanga kogwa n'abategetsi bari mu nzego zo hejuru mu Burundi aho n'abanyamahanga baje mu gihugu kuhashora imitahe yabo bakwigiturire n'izo ndongozi bataranatangura n'ikibazanye bagahitamo gukuramwo akarenge hakiri kare naho abakurikiranira hafi politike y'u Burundi bavuganye n'ijwi ry'Amerika basanga igihe kigeze ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi yihutire gushira mu ngiro amajambo nk'ayo akunze gushikiriza bene gihugu kuko ari byo byotuma igihugu c'u Burundi cikura mu bibazo by'ubukene kimazemwo igihe kinini Dieudonne Bashiraho ishize ni umurundi yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikro y'ijwi ry'Amerika ariko aremerera ibintu abarundi ahandi akidoga ahandi akavuga ko ari hamwe n'abarundi kandi abarundi bamuziga ko inyishu bibaza mbega aho arinda arabivuga abibarira abarundi yuko hari abagomba gukuraho bariho abantu boba basumvye bari hejuru y'amategeko kumbure bamusumvye inguvu ku buryo agomba yuko abarundi barinda gushigikira ico ciyumviro haraheze iminsi myinshi abivuga yarigeze kuvuga yuko munsi yiwe ata bantu afite bamufasha kenewe impinduka yimbitse kuko umugambi uriho wamaze gushingira ku kudahana ushingira ku bintu bijanye no kunyuruza amatungo ya leta kugira ngo umukuru w'igihugu abishike ko bizomusaba ukurinda ntibizomusaba kuja aramenyesha abagomba gukura ngo ndifuza kubakura ejo ndifuza kubakura hirya ejo aravye n'abo ahubwo bazoheza bamwitanga kuri ibyo Evariste Ndayishimiye amenyesha ko kuri ubu hari izindi nguvu zigiye kongerezwa mu gutuma byose bihinduka ubujyajya bwarangwa mu ndongozi z'u Burundi buja habona oyi ubu tugira twinjire umuntu wese atuzibira dutegereza iko nta n'ayandi mayeri none tugire ubu ubwiyorobetsi bwabaye bwinshi bakiyorobeka abantu ni ndyarya ubwiyorobetsi uburyarya buri muri iki gihugu nta mwana avuka atagise kibayeho mu ijambo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije yemeje ko hari indongozi zikora urudandazwa rwa magendu aho hari n'abafashwe banyegeza isukari imaze iminsi yarabuze mu Burundi ndetse n'igitoro kugira ngo bakidandaze amafaranga y'umurengera akaba yamenyesheje ko kuri ubu abo bose bagiye gufatirwa ingingo akabasaba kubireka hakiri kare mwomenya ko iruhande y'umukuru w'igihugu yitabiriye ayo masengesho yari yitabwe n'abandi banyacubahiro batandukanye n'indongozi bakomoka mu mugambwe CNDD FDD Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali tukiri ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika tuve mu Burundi tujya mu Rwanda umukuru w'igihugu Paul Kagame yaburiye abategetsi mu nzego z'ibanze batita ku bibazo by'abo bashinzwe ko bashobora kwisanga mu bibazo ibi yabivugiye mu ruzinduko yagiriye mu ntara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba bw'igihugu Eric bagira ubusa abafitiye inkuru kimwe n'imbwirwaruhame ya mbere mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo kuri uyu wa gatanu nabwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye abo mu karere ka Nyamagabe ku ntera bagezeho mu iterambere yizeje ko ibyo yabasezeranije muri iyi manda y'imyaka irindwi bigenda bigerwaho ariko ko bigomba kwisumburaho cyane mu bikorwa remezo bikiri bike umukuru w'u Rwanda yanenze bikomeye abategetsi badakemura ibibazo by'abaturage bakazarindira ko ari uzabikemura Perezida Kagame yavuze ko ibyo byagombye kuba biva mu nzira ashingiye ku murongo igihugu abereye ku isonga cyihaye mu muvu umuvuduko w'iterambere utaye igihe cy'imyaka itanu ariko urambwira ubu ugiye kubikora wabujijwe n'iki kubikora igihe byari bikenewe byavugwaga kandi bigenda bigaruka buri gihe buri gihe buri gihe buri gihe ukabaza uti habuze iki hagira ugusobanurira icyabuze iyo adashoboye kugisobanura ni ukuvuga ngo nta cyabuze uwabuze ni we wagombaga kubikora iyo mikorere ntabwo ariyo njye numva twasezeranye tuvuga buri gihe uburyo bw'imikorere yacu nk'abanyarwanda ibyifuzo dufite byo gushaka gutera imbere byo kwihuta byo ku mu bibazo by'abaturage bagejeje kuri perezida kagame humvikanye ibyaba rwiyemezamirimo bahemukira abaturage aha inzego zose zagerageje gusubiza perezida kagame byagoranye kumwumvisha uburyo zitafashije abaturage kubona ibyabo hari n'abamubajije ibibazo byo kubona aho kuba nk'uyu mupfakazi wo mu karere ka nyanza nabanje mu mudugudu ndamutsinda njya mu kagari ndamutsinda njya mu rukiko rw'ibanze ndamutsinda njya mu rwisumbuye nyamirambo ndamutsinda nyakubahwa perezida wa repubulika nkaba nasabaga kugira ngo ndenganurwe mpabwe ibitunga abana banjye nanjye ubwanjye ndi umugore w'isezerano kwa nyakwigendera niyo nsaba eugene mu karere ka nyanza
kuri iki kibazo perezida kagame yategetse ko mu gihe kitarenze iminsi irindwi abo bireba bagomba kuba bakiboneye igisubizo bitaba ibyo umukuru w'u rwanda akakikurikiranira
mwicara gusa mugategereza uza kubageza mwe ntabwo mugera mu menya ikibazo cy'abantu cyangwa kuki utahereye kuri icyo kibazo yakugejejeho urebe niba nicyo kintu kidahari nyakubahwa perezida wa repubulika namwakiriye kenshi kuri icyo kibazo ubwo n'ikindi ndaza kureba ko mwakiriye kenshi uranirwa kumubaza n'ubuzima bwe n'abo bana b'imfubyi nabo uko bameze ndaza kubikosora nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo ninde hagira umuntu wundi nkurikiranira mu cyumweru kimwe ndaza kubaza ibyuriya niyo mvuga kuriya bagezeho niba mutaragikemura muraza kugira ibyago abantu birirwa babiruka inyuma kuzarinda banogoka nabo
kuva umukuru w'u rwanda yatangira uruzinduko rw'iminsi ine mu ntara y'amajyepfo no mu burengerazuba mu bibazo abaturage bari kumugezaho hakomeje kuzamuka amajwi y'abagore bavuga ko bari barashakanye n'abasirikare bikarangira abo basirikare babageretseho izindi nshoreke cyangwa se ugasanga hari n'abasirikare basezeranye ku mategeko ubugira kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika nishimiye ko waje ino nkaba nkubonye kugira ngo unkemurire ikibazo cyananiye naje mu buruhukiro hagwa imvura nyinshi uratubwira ngo ntidutahe sinakurenganije twaratashye kuko uko twangaga kunyagirwa nanjye ndakubohora ngo utahe ariko none nakubonye wigeze kuzi kandi wamfite iki kibazo noneho ngiye kukibaza baramfata baramfunga kandi uribuka igihe waherukiraga ikatu ikibazo cyanjye rero mu magambo make nabyaranye n'umusirikare witwa ndamage maritini mwene nta bwoba na nyina nyirabaziga mfite agahinda tugufasha iki icyo mumfasha nabyaranye n'uwo mugabo ndamage yanga umwana umwana yacikiza amashuri kugeza ubwo yabaye umusazi reka ngufashe nguhe aba- nguhe abantu bazagikurikirana urakagira amata nk'ayo waduhaye kagame paul kagame we tumaze kubyarana uwo mwana haziye turasezerana byemewe n'amategeko noneho rero ya nzu nabagamo mwari mwaranyubakiye tuyivamo njyana muye noneho ubwo ngubwo isambu nari mfite turayigurisha kugira ngo twiteze imbere kuko numvaga nta bundi bufasha nari mfite tumaze gukira n'inka mu rugo afata wa mukobwa mugira umugore n'ubu aramutunze meya arabizi abayobozi bose guhera hasi mu murenge wa cyanika arabizi ndakwinginze ndenganura nta rwego twagezemo Ibi kimwe n'ibindi bibazo umukuru w'u Rwanda arabishyira mu maboko y'izindi nzego agategeka ko zibikurikirana. Icyakora byashoboka ko uko atanze umurongo ku bibazo ategeka ko bihita bikemuka atari ko byose bikemuka kuko mu minsi yashize hagiye humvikana ibibazo abaturage bamugezagaho bamwibutsa ko yabaga yarabitanzeho umurongo. I Nyamagabe byagaragaye ko rubanda bari banyotewe kwegera umukuru w'igihugu Paul Kagame bakamugezaho ibibazo by'akarengane bagirirwa mu nzego z'ibanze ariko umwanya ubabana muto biteganijwe ko uruzinduko rw'umukuru w'igihugu rukomereza mu ntara y'Iburengerazuba kuri uyu wa gatandatu aho azahura n'abaturage ba Nyamasheke na Karongi eh bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muri uganda bakomeje kwibuka no gusezera kuri nyakwigendera general li tumwine waguye mu bitaro by'i nairobi azize indwara ya kanseri kuri uyu wa gatatu yari afite imyaka mirongo itandatu n'umunani general li tumwine wahoze ari umuyobozi w'ingabo akaba na minisitiri w'umutekano muri uganda yari mu nyeshyamba makumyabiri na zirindwi za mbere za national resistance army zari ziyobowe na perezida museveni wafashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itandatu kampala iginashusi bahizi uyu mujenerali w'imyaka mirongo itandatu n'umunani y'ubukuru yibukwa mu mateka y'intambara y'imyaka itanu yazanye perezida museveni ku butegetsi nk'umuntu warashe isasu rya mbere ryo gutangiza icyo ubutegetsi bwita intambara yo kwibohora mu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na rimwe generali tumwine kandi yabaye umuyobozi wa mbere w'ingabo nyuma y'umwaka umwe inyeshamba za national resistance army nra ziyobowe na perezida museveni zimaze guhirika ubutegetsi bwa perezida tito okero rutwa mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu iyo ntambara yamaze imyaka itanu yari irimo n'abarwanyi b'abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda bari impunzi muri uganda icyo gihe barimo na perezida w'u rwanda paul kagame generali tumwine yaje gukora mu nzego zitandukanye muri guverinoma iriho iyobowe na perezida museveni harimo kuba umugaba w'ingabo umukuru w'inzego z'ubutasi kandi n'abaminisitiri muri minisiteri zitandukanye ariko akaba yarasezereye ubutegetsi mu mwaka ushize icyo gihe ari minisitiri w'umutekano mu ijambo rigufi yasangiye ku rubuga rwe rwa twitter perezida museveni yavuze ko generali tumwine yapfiriye mu bitaro i nairobi azize kanseri y'ibihaha Museveni yavuze ko General Tumwine yitangiye igihugu cye kandi akagikorera yivuye inyuma nyuma yo gusezera mu butegetsi umwaka ushize akagirwa umujyanama wa perezida yahise avuga ko ikintu cya mbere agiye kugira inama perezida Museveni ari ukumusaba kureka ubutegetsi mu mahoro kugira ngo Uganda izagire amahoro n'iterambere birambye mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe n'igisirikare naryo ryashimangiye ko generali eri tumwine azibukwa kuba yararashe isasu rya mbere ry'intambara yabohoje igihugu ku itariki ya gatandatu mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na rimwe ku kigo cy'ingabo za leta cya kabamba aho inyeshamba zafashe ibirwanisho byinshi byazifashije gutangiza urugamba iryo tangazo kandi ryatangaje ko generali tumwine yakomeretse akabura ijisho mu gihe cy'intambara umunsi umurambo we uzagarurwa muri uganda n'igihe azashingurirwa nturatangazwa ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
leta y'u Burundi yashyizeho amabwiriza ajyanye no kohereza hanze abakozi bakiri bato cyane cyane abakobwa bazoherezwa gukora mu bihugu by'abarabu nka Arabia Saudite Qatar n'ibindi leta y'u Burundi ivuga ko izahungukira kubera imisoro bazatanga n'amafaranga bazohereza mu gihugu nyamara amashyirahamwe y'abagore yo abona ko ari uburyo bwo gucuruza abantu inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru bw'uburundi amasezerano amategeko n'amabwiriza agenga igikorwa cyo kurungika abakozi hanze azofasha mu gukingira agateka kabo mu bihugu bagiyemwo ayo masezerano agenga abazoba bajanywe n'amashyirahamwe azwi akorera mu burundi canke hanze abazoba bagiye ku giti cabo uburundi bubasaba kwitura ubuserukizi bw'igihugu barimwo kugira ngo biyandikishe bamenyekane gutyo hagize ugira ingorane akitabwaho ubushikira ubushkiranganji bw'imigenderanire Burundi n'amakungu nibwo buzokurikirana ico gisata n'inyungu kizotanga. Sonia Ines Niyubahwe umuvugizi w'ubwo bushkiranganji niwe yabitangaje mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane.
Hariho ubucuti canke ico nokwita amasezerano iryo shirahamwe riri mu Burundi zoba ryagiraniye n'imiburiburi n'amashirahamwe abiri yo mu gihugu abakozi bazoba bagomba kujamwo. Iryo shirahamwe rizotegeza gutanga amafaranga y'ingwati imiliyoni mirongo itanu azoshirwa ku ikonti yuguriwe mu banki nkuru kugira ngo umukozi w'umurundi agize nk'ikintu yonona hariya ayo mafaranga kishobore kurihwa bivuye kuri ayo mafaranga hariho icerekana ko iryo shirahamwe rikora kandi cemeza neza yuko ribishoboye kandi bazogira ko batanga amafaranga angana n'imiliyoni ijana z'amarundi azoshirwa ku ikonti y'igihugu y'ikigega cy'igihugu cyo nokwita mu gifaransa tresor publique ahanini abakenyezi n'abakobwa nibo barabwa n'ayo masezerano nk'uko ubushikiranganji bw'imigenderanire buvyerekana integuro y'itegeko rigenga ico uburundi bwita kudandaza abakozi riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka iri tegeko rivuga ingene amashirahamwe azotwara abo bakobwa azokurikiranwa ingene abo bakozi bazorungika amafaranga mu gihugu cabo ingene ugize ikibazo ubuserukizi bw'uburundi buzomufasha n'ibindi n'ibihano birategekanijwe kw'ishirahamwe rizo gutwara abo bakozi mu nyuma bagafatwa nabi canke bagakorerwa amabi atandukanye umushikiranganji albert shingiro niwe yagiye gusigura iryo tegeko yemeje ko abarundikazi bari basanzwe baja muri ivyo bihugu vy'abarabu naho ata amasezerano yari bwaboneke bazogenda bakingiriwe n'amategeko ibintu bijanye eh, n'agateka kazina muntu biza bikingiriwe ku buryo umukoresha azohirahira ngo abakoreshe ibitari muri kontra ashobora gukurikiranwa n'ibyo bihugu aya masezerano cyane cyane araba abakozi bato bato abashiki bacu bagenda gukora mu mazu hariya ibyo kurabya abana gukora mu mazu isuku n'ibindi n'ibindi z'abakora amamodoka abafundi b'inzu abatera ibiti abatera amashugwe kandi nk'uko mubizi agashahara kaba kisununuye gusumba ngaho iwacu naho biruko amwe mu mashirahamwe akingira agateka k'abakenyezi abona ko ari urugeri rwo gukora urudandazwa rw'abakenyezi metre imakire hunja arongoye urunani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ayo masezerano arateye ubwoba aje kongereza ubwo rudandazwa bazoguma bakoreshwa ahandi kuko bakoreshwa mu buzi butabubahiriza bwo gufatwa nk'abaja kuja mu bushurashuzi nta kizohinduka barafashwe nk'ibinyamaswa baradandajwe barakorewe amabi yose ahanwa n'amategeko mpuzamakungu harimwo uruhara rw'inzego za leta hariho abatashe barahindutse batakira abantu ariko nta ngingo ya leta n'imwe ku bakoreye ibi byaha bigezwe bahana ishyirahamwe ry'abanyakanada rigwanya urudandazwa rw'abantu mu karere k'ibiyaga binini justice and equity ryoryo risanga ahubwo amaleta yari akwiye gukingira ugwaruka ruja muri ivyo bihugu kuko rushitseyo rukubagugwa florence boivin atwara iryo shirahamwe kuri mikoro y'ijwi ry'amerika
atugwaruka nirwo rubangamiwe ahanini amaleta abwirizwa kugira uruhara rukomeye mu kugwanya ubwo rudandazwa rw'abantu mu rwanda baragerageje ariko mu burundi no muri kongo hoho n'akamaramaza mu matoza yacu twasanze hari n'abakora mu maleta babigiramo uruhara mu gutanga impapuro z'inzira zabo baja kudandazwa hari abajanwa mu busambanyi hari abaja gukoreshwa ibikorwa biruhisha bagakora amasaha menshi badahembwa hari n'abajanwa mu nyuma bagakugwamo ibihimba bikomeye by'umubiri nk'amafyigo n'umutima birakomeye kuko hari n'abantu ku isi b'ibihangange bahamagara abantu ngo babaronkeye amashuri yo kwiga ariko bashitse muri ibyo bihugu bagaca bajanwa muri ubwo bubisha
ubushikiranganji bw'imigenderanire burahumuriza abafise ayo makenga raporo y'urunani onrct wetonfrere rugwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi yerekana ko mu kiringo c'imyaka ibiri iheze abagore n'abakobwa barenga amajana ane bamaze kugarurirwa mu bihugu bitandukanye vya afurika y'ubuseruko bajanywe mu bihugu vy'abarabu nka oman arabia saudite n'ibindi biciye kubiri n'amategeko gushika ubu nta bitigiri vy'abagiye muri ubwo buryo bizwi ubushikiranganji bw'imigenderanire busigura ko bugiye guca butangura kubaharura buhereye kubazoba biyandikishije n'abajanywe n'amashirahamwe azwi Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Nshuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turacyari mu burundi abategarugori batowe mu buyobozi mu mujyi wa bujumbura barimo abatorewe kuyobora mu nzego zifata ibyemezo z'igihugu baravuga ko umugore afite ubushobozi bwo gukora ibikorwa abagabo bakora mu nzego zitandukanye inkuru irambuye thierry vendayishimiye byavugiwe mu ruganda rwahurije hamwe abakenyezi bari mu nzego zitandukanye z'igihugu i Bujumbura kuri uyu wa kane aho bari baramutse bigira hamwe icotuma umukenyezi agira ijambo mu bisata by'igihugu bitandukanye bifata ingingo zishimikiye ku iterambere rusange bamwe mu bakenyezi batorewe kurongora imitumba bavuga ko byari bigoye cyane kwifatira icemezo co kuja kwitoza mu baserukira abandi ku mitumba na cyane cyane ko benshi muri bo baba batize amashuri menshi gusa bakemeza ko ari intambwe ikomeye ku gihugu kugira abakenyezi mu ntwaro uhereye ku gatumba ariko ndiko ndiyihoreza harageze n'igihe mvuga ati ibi bintu ngira ndabivemo ndiko nditoza hagati y'abantu bafite amashuri si ahantu hari ikintu nzohanoba burya bene igihugu ntibiyumvire uko batari barafise ubwenge kandi burya barabona ibikorwa bikorwa mu gihugu birashoboka ko batora umuntu iyo bamwitigiye bakundukize viyora nawe ni umwe mu barongoye ihuriro ry'abakenyezi muri komini sare akaba yaranatorewe kurongora umutumba avuga ko abakenyezi bafise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu akaba yatanze akarorero k'ikigo c'ishure yahawe kurongora cari kigeze ahatemba ashobora kugisubiza ku murongo anemeza ko abakenyezi bakiri bake mu nzego zifata ingingo ugereranije n'igitigiri c'abagabo hari igihe nja mu nama y'abayobozi nkasanga turi abakenyezi batatu mu bayobozi mirongo ine n'icyenda iyo dushatse gukora turakora ibintu bikomeye cyane iyo shuri ryisumbuye ryari rigeze ahatemba ku mwimbu bashaka tujya mu kenyezi reka tumusindizeyo uwo mwaka nyene umwimbu turaduva kuri kahandi pusa uja kuri purido sebutanzi pusa abarongoye urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi ahurikiye mu bihugu by'ibiyaga bigari basanga leta y'u Burundi ikwiye gushira inguvu mu kubahiriza amategeko akingira abakenyezi no kunganisha amahirwe mu nzego zifata ingingo nzoyihera Emmanuela ajeje urunani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi mu bihugu by'ibiyaga bigari mu kanya dufite uruhara ntangere mu iterambere ry'umuryango ibyo ntawe mubideha murabizi ariko rero ntitwakwirengageza ko bikwiye kongereza ingufu kugira ngo umukenyezi aserukirwe bikwiye mu nzego zose zifata ingingo kimwe mu bihangiro twihaye ni ugushikana kure ijwi ry'umukenyezi kugira ngo amategeko amukingira yubahirizwe umushingamateka kwizera efrazi yatowe muri bujumbura nawe avuga ko abakenyezi bagikumirwa mu nzego zifata ingingo agasaba abakenyezi batorewe guserukira abandi gushira imbere ineza n'inyungu z'abandi bakenyezi bagenzi babo mu kubateza imbere no gushikiriza inzego biraba igikwiye gukorwa kugira ngo agateka k'umukenyezi wese kubahirizwe navuga nti abakenyezi mu kuza muraraba amadu wacu ko atababafu kabo dufite ingene rero bica bitira hehe yariye mu muryango ngo vyavuye hejuru ubu rero yatowe ko ntasubira kwibuka hariya uwo mukenyezi iyo abayeho rero ntasubira no kwitaho inyungu z'abakenyezi yitaho inyungu z'iwiwe niyo niyo kontwate dufise rero hariho abakora sevure mugabo n'abandi batarabona ihangiro nyayo abo bakenyezi bari mu nzego zifata ingingo banagarutse ku bijanye no kubahana hagati y'umugabo n'umugore mu kutibagira inshingano z'umwe umwe wese mu birabana n'urugo na cane cane ko umurongozi mwiza ahera ku muryango wiwe ivyo bikazotuma iterambere rirambye rigerwaho vyoroshe nk'uko babishikirije mu burundi kandi umugwi w'abakenyezi ufise uruhara runini mu iterambere ry'igihugu kuko ugizwe n'ibitigiri bingana na mirongo itanu na gatanu n'ibice bibiri kw'ijana by'abanyagihugu bose babarugwa mu burundi mu burundi kandi kandi ibitigiri vyerekana ko abakenyezi bari mu myanya ifata ingingo mu nzego nkuru z'igihugu bingana na mirongo itatu n'umunani kw'ijana thierry vendayishimiye ijwi ry'amerika kigali
igira hirya ariko mada winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ari kabirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo ndiyo bugo ngwiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shofe twigendere kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na la benevolencia groya
ahantu ho dusoreje aya makuru tubifurije umunsi mwiza aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi wanga guhonga inyamibwa ikazinyagwamo bisobanuye ko iyo bibaye ngombwa wigomwa ibyo ukunda kugira ngo urengere byinshi wanga guhonga inyamibwa ikazinyagwamo ngaho rero murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari bya afurika n'ikiganiro iwanyu mu ntara reka mbifurize kugubwa neza mu kanya gato radiyo yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yegeranijwe na diodone cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro ndabashimiye by'umwihariko mwe mwese abo twari kumwe mukomeze kandi kugira ibihe byiza mwumva izo njyana mugire wikendi nziza
radiyo nziza y'icyitegererezo ijwi ry'amerika radiyo yanjye radiyo yawe karaga urushinge ku makuru nyakuri yeah, yeah. ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika